iyi ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika hivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda hano muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ndabaramukije mwese aho muri hose muri kumwe kandi na wariyani itanga ishaka ikaze mwese kuri radiyo yanyu mu kanya ni ikiganiro muri isanga turaza kuvuga ku ndwara ya tiricomonasi mbere yaho ariko ni amakuru avunaguye ku burundi mugezwaho na oriyani itanga ishaka oriyani wiriwe neza biriwe neza ejeni ndabaramukije namwe mwese muduteze amatwi mu burundi abantu babiri bari bamaze igihe bari bamaze iminsi biba bakoresheje inkoho mu duce twa kirombwe na mirama muri zone muyira komine kanyosha mu gisagara cya bujumbura bafashwe n'abajejwe umutekano ibindi kuri iyi nkuru ivariste nzikobanyanga
abo bantu uko ari babiri bafashwe mu gitondo cyo kuri uno wa gatatu bagizwe n'umwigeme hamwe n'umusore nk'uko byemezwa n'uburongoye zone ya muyira jedeo mpitabavuma avuga ko bari mu bagize umurwi w'abitwaje ibigwanisho watanguye kuboneka kuva ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze muri utwo duce twa kirombwe na muyira umwe mu baba muri utwo duce yari y'umutima amenyo akagira icyo ashikirije mu gihe bagenzi we banse kuvuga ku gutinya ko bohava bahasiga ubuzima yemeza ko amaze guhura n'abo bantu bitwaje ibigwanisho avuga bavuga ko babasahura urukomba amazi cyane cyane amatelefone n'amafaranga baba bambaye impuzu zisanzwe abo niboneye n'amaso ariko bafise inkoho hamwe n'amabugita tujye tubona baduteye bakadutwara ibyo dufise amatelefone amafaranga nta kindi kintu batwaka twe nicyo gituma tubona ko ari ubusuma mu myaka iheze harabayeho abitwaje ibigwanisho ntimufise ubwoba ko ari abandi bagarutse ubwo bantu twabubura ariko kubera ko atabyemezo dufise nicyo gituma tubivugaho abanyakirombwe basaba ko hofatwa ingingo z'umutekano kugira ku kagwi k'abitwaje ibigwanisho gatuzwe ngaho mu kirombwe
arakoze varese nzi ko banyanka turabona bashikiriza iyo nkuru mu kanya kari imbere mu buryo burambuye ahandi naho mu ntara ya kirundo mu buraruko bw'igihugu ku mutumba muramba hari umunyagihugu yari atewe grenade mu nzu yiwe turi kumwe na mugenzi wacu jean bosco ndarurinze ku murongo jean bosco uyu munyagihugu yatewe ninde abamuteye twamenye icyo bamuhowe
ego uwo munyagihugu yitwa nyangabo ezekiel uko twashoboye aho igihe twabonana nawe aho yari aje kuva kwivuza ku bitaro ku bikomere by'aho iyo grenade yamukomerekeje yatwiye ko abamuteye bashyize nk'isaha zitanu ku rugo iwe baraheza bamena idirishya ry'icyumba ajyamamo babanza yo ibuye rininiya naryo niyo twashoboye kubona iryo buye baraheze barikurikiza grenade ariko kubera ko yari yamaze kuribona ariko ararikwepa yarashoboye no gukwepa gato iyo grenade ntiyamuhitana ariko amabati y'inzu yaratobaguritse abajejwe umutekano gushika ubu ni bisa nuko bitaramenyekana kuko uwo munyagihugu avuga yuko yarabanye neza ni nabyo byemezwa n'umukuru w'umutumba twahasanze n'ababanyi biwe ariko rero uwo munyagihugu yarasanzwe umugore wiwe n'abana barahungiye mu gihugu cy'u rwanda kubera akaba yaratanguye kwikeka yuko ashobora kuba yazize ko umutegetsi wiwe n'abana bahungiye mu gihugu cy'u rwanda ariko rero none jean bosco jean bosco abajejwe umutekano abajejwe umutekano bo babivuga ku iki
ego yane icyo twashoboye kumenya ni uko urongoye igipolisi mu ntara ya kirundo yageze hakiri kare cyane aho iyo grenade yaturikiye ariko rero twagerageje kurondera bamwe mu bagejeje umutekano ubwiwe twamurondeye dusanga telefone irazimije turaca no kurongoye igipolisi muri komine ya kirundo nawe nyine dusanga yajyanye na mutanira wa komine ya kirundo mu nama ariko rero ntiturashobora kumenya neza icyo babivugako yego jean bosco muri aka karere k'uburaruko bw'igihugu gasana kamaze iminsi kibonekezamo ubugizi bwa nabi bukoreshejwe ibigwanisho nk'uko byumvise mu nkuru ihejeje gucaho ejo twavuze ku basuma bibye umunyamahanga bakoresheje ibigwanisho bakamutwara amafaranga menshi hari isano ihari kuri ubu busuma ni ubusuma ni ubugizi bwa nabi ni iterabwoba ubugizi bwa nabi bumaze iminsi bugirwa muri ako karere umuntu yo busobanura ati
ego yanze biragoye ariko umuntu ariko arabiraba arabona ko ari ubusuma twavuga ko bukabije kuko duhereye ku byabaye ejo aho bivye uwo munyamahanga abantu bakiyadukiza bakaja mw'ibarabara bambaye impuzu z'igisirikare nk'uko umengo nta na kimwe abanyagihugu bakabona umengo ni abantu bari ku mirimo ya misi yose ni ibintu abanyagihugu n'ubu na cyane cyane muyinga aho twaciye ejo n'ubu badashobora gusigura cyangwa ngo batahukirwe aho imuyinga ni mu gihe hari haciye ukwezi kumwe gusa uwo yibwe yibwe itariki mirongo ibiri n'umunani hari haciye ukwezi kumwe gusa ku itariki ya mirongo ibiri n'icyenda z'ukwezi guheze ku mutumba wa murama ni muri komine muyinga naho nyine habaye igitero cy'abantu bitwaje ibigwanisho bariba umunyagihugu mbere bagenda bishe n'umupolisi yaraje gutabara bamutwara n'inkoho iruhande y'izindi zibiri bari bitwaje hari haciye kandi n'indwi imwe gusa muri komine ya muhanga mu ntara ya kayanza naho nyine habaye igitero cy'abantu bitwaje ibigwanisho ku mutumba wa nyarurambi bariba amafaranga bagenda barashe n'umunyagihugu mu kuguru baramukomeretsa none twavuga ko ari ubusuma busanzwe canke uwo bisigurute
uyane ntabwo ari ubusima busanzwe ko abantu bamaze kwiba bakibisha inkoho Urakoze bakagenda bitwaje
Ibigwanisho.
bitwaje bambaye imyambaro ya gisirikare ntabwo buba bukibaye ubusima busanzwe kuko ubusima Urakoze.
busanzwe aha mu burundi tumenye ko ari ubw'abantu bajya kumena amazu rimwe na rimwe bakitwaza imipanga cyangwa ibintu bisanzwe urakoze Ariko cyane ubwo rwose ntabwo ari jean ubusuma.
bosco ndarurinze urakoze cyane uduhe inkuru irambuye mu kanya kari imbere urakoze
barakoze bagenzi bacu batugejeho amakuru avunaguye ku burundi ku bakunzi ku banywanyi baradiyo ijwi ry'amerika hashize iminsi mike umurongo wa fm w'ijwi ry'amerika utumvikana neza mu ntara zitandukanye z'uburundi icyo kibazo twarakimenye kandi twatangiye kugerageza kugikemura Twu- tubasabye rero kuba mutwihanganiye kandi kuba twumva natwe kuba- kuba mutatwumva mbese natwe biratubangamiye hagati aho ariko mwagerageza imirongo migufi y'ijwi rya amerika hakaba ariyo mutwumviraho ibiganiro byacu bya buri munsi ubwo rero abarimo kutwumva muri uyu mwanya mudusohoreze ubwo butumwa ni radiyo rero ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda muri kumwe na eugenia mukankusi ni ikiganiro muri isanga kivuga ku buzima ku magara y'abantu nk'uko mubimenyereye buri wa gatatu ikaze mwese rero kuri radiyo yanyu uyu munsi turavuga ku ndwara bita trikomonasi ni indwara ahanini yandurira mu mibonano mpuzabitsina ariko kandi hari n'ubundi buryo ishobora kwanduriramo turaza kubireba muri iki kiganiro ni indwara iboneka cyane ikaba n'imwe mu zitera isoni bigatuma abantu batinya kuyivuza cyangwa se bakayivuza batinze trikomonasi iyo ivuwe kare irakira ariko abantu bakunze nyine kuyivuza batinze uyu munsi twabatumiriye muganga ngo abahe ibisobanuro kuri iyi ndwara ni dr jean damascene makuza ni umukozi mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima ushinzwe kuvura indwara zandurira mu myanya ndangagitsina akaba ari i kigali mu rwanda muganga makuza mbahaye ikaze ku ijwi ry'amerika
murakoze Eugenie.
Ye, mbere yo kwinjira mu kiganiro nyirizina nagira ngo mbanze mbasomere ubutumwa cyangwa se bimwe mu bibazo umunywanyi w'ijwi ry'amerika yatwoherereje ku bijyanye n'indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina atubwira ko ikibazo yabonye mu karere atuyemo ari ikibazo gikomeye iyi ndwara ya terikomonansi yagize ati Yego.
duko ye- ati dukomeje kubashimira ku biganiro byanyu byiza mutugezeho mutugezaho by'umwihariko iby'ubuzima nyuma yo kumva ikiganiro cy'ubushize aho mwatubwiye ibya kanseri ifata agasabo k'intanga nanjye nifuje kubasaba ko mwatubariza muganga iby'indwara ya trikomonansi iwacu muri kivu iyo ndwara ikunda kuboneka ku buryo hari aho hisenya ingo z'abantu ngo umwe yaciye undi inyuma abandi bakavuga ko iterwa n'amazi mabi abagore bacu bogeramo yo mu bishanga n'ahandi nkaba mbaza ese koko yandurira mu mibonano mpuzabitsina ibimenyetso byayo se ni ibihe bigaragara nyuma y'iminsi ingahe umuntu yanduye ingaruka zayo se ni izihe haba ku mugabo cyangwa se ku mugore itandukaniye he n'umutezi ati ndangije mbifuriza amahoro y'imana murakoze tukizere rero ko uyu munywanyi w'ijwi rya amerika hakurikiye ikiganiro none muganga jean damascene makuza ibibazo nk'uko mubyumvise ni ibibazo bikomeye kandi byiza nta gushidikanya ko biza gufasha benshi mu bas- mu badukurikiye kugira ngo babashe gusobanukirwa n'iby'iyi ndwara nagira ngo rero dufate ikibazo kimwe kimwe muri make nyuma tuze kuvuga ku buryo busa- burambuye duk- dusubiza n'ibibazo abakunzi b'ijwi ry'amerika baza kutubaza none mu magambo make amagambo avunaguye indwara ya tirikomonasi n'indwara ki
murakoze Eugenie, eh, kuri iki kibazo cyiza eh, turashimira n'uwo eh, muturage wabaye icyo kibazo eh, kugira ngo amenye ibyerekeranye na tiripomonase tiripomonase ni indwara yandurira um, mu mibonano mpuzabitsina akenshi eh, kuko mirongo icyenda n'icyenda ku ijana abantu yandura bandura mu mibonano mpuzabitsina akaba ari indwara iterwa ah, n'agakoko tutabonera izina mu kinyarwanda yitwa eh, kitwa tiripomonase vaginalisi nako tugerageze mu cy'ubuganga bw'amaparaziti ako gakoko rero kakaba kayitera ibigaragara cyane cyane ku bagore eh, ikagaragara ariko rimwe na rimwe ikagaragara gake cyane ku bagabo ni ukuvuga ngo ibimenyetso byacu bisanga ku- ku- ku bagore cyane ku bagabo bikagaragara gake cyane ndaza kubabwira wenda ibimenyetso ushobora gusanga ku bagabo n'ibimenyetso ushobora gusanga ku bagore Mm.
kuko hari ibyo bitandukanye mu gakeya akaba ari indwara yari ihangayikishije isi kuko ubu ngubu um, hafi miliyoni ijana na mirongo irindwi by'abaturage b'isi bafite ako gakoko ka tirikomona buri mwaka dusanga hari abantu bagera kuri miliyoni ijana na mirongo irindwi bafite ako gakoko Ah, ubwo ni ukuvuga ngo ni hafi kimwe cya gatatu cy'abantu bafite indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina bafite indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina zindi zivurwa zigera kuri miliyoni magana atanu Eh, si- ku isi honyine gusa dufite icyo kibazo no mu rwanda dufite icyo kibazo izo ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina ya cyane cyane tirikomona kuko um, mu bushakashatsi bwagiye bukorwa um, nk'ubushakashatsi bukorwa mu bitaro abantu baza kwivuza buri myaka nko muri bibiri na cumi na gatanu twabonye ko twari dufite abantu bagera ku ijana na mirongo itanu bafite indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina muri abo hejuru yabo hejuru ya kimwe cya kabiri bari bafite biganisha ku kuba umuntu ashobora kuba afite indwara ya tiripomonasi hafi ibihumbi mirongo irindwi by'abo bantu Um, mu bimenyetso rero uh, dusanga n'abantu bafite eh, eh, indwara ya tirikomomasi harimo kugira um, uruzi rutemba mu myanya ndangagitsina cyane cyane ku bagore urwo ruzi rukaba uh, rujya kuba i- icyatsi kijya kuba umuhondo eh, uru- uruzi rutemba hakaza kwihagarika cya- kwihagarika ukababara Um, ikindi eh, rimwe na rimwe kwishimagura mu myanya ndangagitsina ikindi ni ukubabara igihe umuntu akora imibonano mpuzabitsina Eh, kwihagarika buri kanya ntibikunze kuza ariko bishobora kuzamo rimwe na rimwe ibyo ni bimwe mu bimenyetso rero tubona ku bagore ku bagabo ho eh, ni ukwihagarika rimwe na rimwe nyuma y'igihe kirekire umuntu ashobora kuba afite indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina akaba ashobora kwihagarika akababara akaba ashobora no kwihagarika ibintu kumera uruzi rugiye kumera nk'amakira ibyo ni byo bimenyetso rero dukunze kubona cyane cyane ku bafite sirikomonasi muri muri make ni uko navuga sirikomonasi tubona n'uko igaragara ah, ari ku isi ari no mu rwanda Eh, noneho se muri makeya m- nk'umuntu ayivuje i- irakira
yego sirikomonasi rwose ni indwara yivuzwa igakira iyo uje hakiri kare Eh, baguha umuti umuti ari ku mavuriro yose yo mu gihugu ishobora kuvura igakira
ye reka Mm.
ndumva hari abakunzi b'ijwi ry'amerika batangiye kuduhamagara reka tubanze twakire jacques ku murongo wa telefone hanyuma abaze ikibazo gishobora kuba gihuje n'ibyo uriya munywanyi w'ijwi ry'amerika yatwandikiye tugende tubisubiza buhoro buhoro jacques uranyumva
yego ndabumva Eh, ikibazo cyawe
nagomba kubona ko ibyo bimenyetso nyine byayo Ehe. Eh, yego muganga bigaragara c- ku- nta- ku mugore nabyumvise mugabo kubwira ku mugabo ntabwo nabyumvise nka neza reka agu- aku- ara- ubwo arabigusubiriramo muri makeya hanyuma ni- reka twakire na Wa- ni- ikindi kibazo cyane nko kumubaza ehe, none bayivurira ku buntu he ku mahera mhm.
Mm.
Eh, Um, nshobora guhita nsubiza ubu ngubu cyangwa Rek- dutegereze uwo muntu wose rek- reka twakire na na ndiko byamye hanyuma ni- tubone kubasubiza bombi
yego Amahoro murakoze neza hejuru.
Eh, uraho neza ikibazo cyawe amahoro Eh, ni amahoro yego yego ndamukije umutumire Eh, arakumva
yego Yego, nagira muraho.
ndamubaze nti mbega mwa- mu mu- iyo ndwara mwasanze eh, muri afurika ariho yova i- iri iri ku rugero rungana gute Mhm.
hanyuma nkabaza nti mbega ko a- aravuze neza yuko iyo ndwara mu gihe uyivuje hakiri kare irakira Mm.
mbega abona abona ku mwaka ihitana abantu bangana gute arabiye ku zindi ndwara ziba ziriho eh, tuzi zoba zihitana abantu
Ye.
muri make hanyuma ikibazo cya gatatu ndamubaza mbega abona ihitana aba- abapfasoni ku ku rugero runini cyangwa ihitana abagabo ku rugero runini Mhm. Ye.
Yego, Urakoze.
ibibazo byanje bisa n'ibyo urakoze niko bamye hanyuma reka ubwo noneho muganga makuza abasubize dutangiriye kuri jacques waheraga ku bimenyetso bi- bya tirikomandantse ku mugabo
ibimenyetso bya tirikomona ku mugabo arakoze cyane kubaza icyo kibazo nk'uko nari maze kubiba- kubivuga Um, bitandukanye n'ibyo ku bagore kandi bigaragara ku bantu bake kuko nko ku bantu ijana ushobora gusanga abagabo ijana bafite tirikomona ushobora gusanga abantu bagera ku icumi ku icumi ni ukuvuga ngo icumi ku ijana nibo bashobora gusangana ibyo bimenyetso ibyo bimenyetso ni uruzi ru- rutemba mu myanya ndangagitsina kuko nabibabwiye urwo ruzi rujya kumera nk'amashyira ariko ni- ni- ni icyatsi kijya kuba umuhondo eh, akenshi bagira noneho umuntu akaba ashobora kumva yanakwisumagura mu myanya ndangagitsina uretse ko bitaba byoroshye ku bagabo Eh, ikindi ni ukwihagarika um, buri kanya Ah, ya- hakazamo um, no kwihagarika umuntu bikamubabaza ibyo bimenyetso akenshi eh, umugabo tumusanga ni ibyo bimenyetso dusanga ku mugabo akenshi Mm.
Mm.
hanyuma ndiko niko bamye wo- nawe wabazaga ibindi bibazo Ye- yigeze yabajije n'ikibazo cyo ko ngo ni iyo ndwara bayivurira bayivura ku ku buntu buntu Mhm.
Eh, eh, mu rwanda iwacu mu rwanda ntabwo tuyivura ku buntu ariko kubera ko abaturage benshi hejuru ya mirongo inani ku ijana bafite mituweli eh, batanga icumi ku ijana y'amafaranga yagombye kuvurwa ariko n'imiti yayo nta n'ubwo ihenze ntabwo Mhm.
ihenze Mm.
ntabwo ihenze cyane Mhm.
Mm. irahendutse eh, no kujya kwa muganga ni kuvuga ngo utanga amafaranga makeya cyane hanyuma ukavurwa ugakira cyane Mhm.
cyane ko n'imiti eh, usanga ari imiti isanzwe ushobora kubona byoroshye cyane kwa muganga bibura turayitanga rwose kwa muganga umuntu akaba akivuza agakira Mm, iyo imiti yaba- iyo indwara yamaze ku- kuzahaza umuntu se ikaba yakomeye yarivuje atinze ntabwo imiti yo ishobora kuba ariyo mu rwego rwo hejuru yaba ihenze kurushaho
yego murakoze birashoboka ko umuntu akenshi ni abantu dukunze kubona usanga baje kwivuza ah, barakererewe Eh, cyane cyane nk'uko mwabivuze mugitangira muri introduction mwavuga ko ah, hari indwara usanga abantu bagira isomo ryo kujya kwivuza ikintu cyose cyerekeranye n'imyanya ndangagitsina cyangwa imyanya ikorerwamo imibonano mpuzabitsina usanga abantu bajya kwivuza bafite ubwoba iyo umuntu ajya kwivuza rero akererewe yego bishobora kugoranamo gakeya ariko ah, umuntu turamuvura nabwo agakira iyo yaje kwivuza turamuvura nabwo agakira yego tumuvurisha imiti irenzeho cyangwa igomba kumuvura tukacyongeraho iyo agomba kuvurwa akaza agafata imiti uwo munsi bikarangira icyo gihe tumuvura iminsi cumi n'ine n'iminsi makumyabiri n'umwe afata ya miti rimwe na rimwe ugasanga ayifata nka gatatu ku munsi kandi ubundi yagombye kuba yarayifashe eh, hakiri kare nayo rero iravurwa igakira kandi iyo miti irakomeza ikaba yayindi ukaba wakongera n'indi miti ariko nabyo ntibiba bihenze cyane Mm. Ye.
Mm.
na niko bamye rero ya- ibibazo bye Ah, harimo Mm.
ko- kubaza umubare w'abo iyi ndwara ihitana ugereranije abagabo n'abagore niba ihitana abagore benshi kurusha abagabo Mm.
icyo ni kimwe mu Mm.
bibazo mhm.
yego izi ndwara za mibonano mpuzabitsina akenshi zivurwa zigakira Eh, usanga akenshi abantu bagaragara ni abantu bayirwaye Eh, abandi ni abantu iba yaragizeho ingaruka dukunze kubona ariko abantu bica usanga ari bakeya Mhm.
noneho ikindi kandi ni uko twabonye ko ku bagore ariho ibimenyetso byayo bigaragara abagore ntibifata cyane kuko umugabo ashobora kuyirwara ibimenyetso ntibigaragare ntazigire anarwara abarwara ni bakeya ni ukuvuga ngo abagaragaza ibimenyetso ni bakeya nubwo bashobora kuba barwaye ntibagaragaze ibimenyetso eh, ariko ni bakeya Ah, ikindi kandi ah, ndatekereza ko niba abagore aribo ah, bagaragara cyane cyane bafite ibyo bimenyetso ah, nibo bagiramo ingaruka nyinshi cyane ugereranyije n'abagabo Eh, wenda turaza kubireba dushobora kuza kureba ingaruka ingaruka ni abagore benshi zigaragaraho cyane cyane kurusha abagabo nubwo abagabo nabo baba bafite ingaruka kubana abagore rero niba baba afite kurusha um, a- abagabo Eh, imibare yo um, sinshobora kukubwira ngo imibare imeze itya yerekeranye n'abantu bapfa cyane cyane ko tuvuga ko ari indwara ivurwa igakira ubundi umuntu rimwe na rimwe ugasanga arwanye n'iki arwanye n'ingaruka zayo ingaruka zayo tuza kubona ingaruka zayo akaba arizo umuntu ashobora kugira amarana igihe kirekire akabicwa n'ikindi kintu ariko afite izo ngaruka atari iyo ndwara yigeze myinshi
Eh, ubwo- Mm.
ubwo turagenda turagenda tubisobanura gahoro gahoro reka tubanze twakire na alpha kuri telefone nawe abanza abaze ikibazo cye alpha uranyumva Mhm.
Yego ndabumva neza Eh, ikibazo cyawe
Eh, ikibazo cyanjye nshaka kubaza muganga Mm,
nshaka kubaza muganga eh, iyo ndwara igaba- igaragaza ibimenyetso mu gihe kingana iki ese ishobora guhitana umuntu eh, mu gihe kingana iki igihe atagiye kwa muganga mhm. Eh, ese Mm.
ko tuzi ko i- yabaye nk'icyorezo muri iki gihe iri gufata abantu benshi cyane ni iki cyakorwa kugira ngo yirindwe n'abantu benshi kandi mu gihe gito mhm. Eh, Mhm.
murakoze cyane urakoze alpha reka tubanze twakire na claude claude ikibazo cyawe Eh, ikibazo cyawe claude
ikibazo cyane nashaka kubaza Mm,
none nk'iyo umugabo n'umugore bariko bararangura amabanga y'abubatse uwo mugore ayirwaye umu- umugabo umugore arashobora kuyanduza umugabo mhm.
Eh, cyari icyo Eh, urakoze claude reka ubwo noneho tubashakira ibisubizo Ah, muganga makuza mwahera ku bibazo bya Yego, alpha yego murakoze eugenie ndashimira abo bantu babajije ibyo bibazo ni ibibazo byiza cyane ndahera ku bibazo bya rufa aravuga ati iyo ndwara igaragaza ibimenyetso mu gihe kigana iki Mm, ibimenyetso by'iyo ndwara bigaragara umuntu ayanduye hagati y'iminsi itanu n'iminsi makumyabiri n'umunani mhm, ushobora ku- ku- ku- ku- kwandura uyu munsi nyuma y'iminsi itanu ukaba ushobora kubona ibimenyetso bitaba bigaragara nyuma y'iminsi itanu ikazageza ku minsi makumyabiri n'umunani mhm, hanyuma hitana umuntu navuze ko akenshi izi ndwara zivurwa nubwo yaza um, ifite amakomplikasiyo rimwe na rimwe turavura umuntu akibanira akagira um, akagira ingaruka wenda ziza azahoraho zifite igihe cyose mm, eh, atazakira ariko eh, iyo ndwara ntibe yamwica Eh, niyo mpamvu tutazi imibare ya nyayo y'abantu bapfa bagize iyo ndwara ariko navuga ko abenshi bapfa bazize ikindi kintu ahubwo baba bafite i- ibindi bibazo ibindi bibazo byatewe n'iyo ndwara bashobora kwibangira mu buzima bwabo bwose mm, bavuga wenda nko kuta nko kutabyara mhm, ugiye ubyara mhm, cyangwa gutakaza wenda ubushake bwo kuba wakora imibonano mpuzabitsina mhm, nanga kubyara abana badafite cyangwa um, kubyara mbere y'i- kubyara mbere y'igihe cyateganyijwe kubyara abantu abana batarageza igihe Mhm.
ndavuga abadafite Badakuze.
abadafite ibiro mm, kimwe n'abatarageza igihe mhm, cyangwa rimwe na rimwe ukaba ushobora kuganira cyangwa ukaba umwana ubyara akaba yagira ibibazo za infection kimwe n'u- n'uwabyaye nawe gukomeza kurwara nyuma y'uko a- a- ahagiye- akaba ashobora kugira ibibazo mu miyoborantanga mm, Eh, ibyo byose ni ingaruka zishobora kubaho ariko icy'urupfu cyo ntabwo gikunze ku- kugaragara cyane cyane icyo cyo kutabyara gishobora kuboneka ku mugabo n'umugore
yego ku mugabo cyane cyane ntikigaragara kutabyara Mhm, eh, ku mugore eh, ntabwo eh, iri mu ndwara zishobora gutuma umuntu atabyara ariko nayo ishobora kuza kuko ishobora gutera ibibyimba mu miyoboro ntabwo ishobora gutuma haza ibibyimba mu miyoboro ntanga ni ukuvuga ngo iyo imiyoboro ntanga hari n'ibihinda imiyoboro ntanga ntishobora gutambutsa intanga ku buryo bishobora guhura mm, icyo gihe niba zidashobora guhura icyo gihe ntiwabyara Mhm.
ariko cyane cyane ntikigaragara ku mugore ku mugabo cyane cyane niho udusabo tw'intanga dufatwa n'indwara ah, iyo ayimaranye igihe kirekire noneho akaba adashobora kubyara icyo gihe intanga ziba zidakorwa ah, neza cyangwa izikorwa zigasanga nta mbaraga zifite ku buryo umuntu ashobora kubyara mm. alpha ati hakorwa iki mu Mm.
kwirinda
Iyi kiri- kugira ngo iyo ndwara yirindwe ah, ni uburyo bwo kwirinda sida cyangwa gatera sida ni ubwo bukangurambaga dukora dukorera abantu cyane cyane tuvuga ngo hari uburyo bwo kwirinda sida bavugamo kwifata kudakina inyuma y'uwo mwashakanye niba ukoze imibonano mpuzabitsina hanze y'uwo mwashakanye cyangwa y'uwo mwashakanye ugakoresha agakingirizo akenshi ugakoresha agakingirizo ubundi ukamenya iyo ndwara yaba yagufashe waba ufite ibimenyetso ibimenyetso navuze ruguru ukajya kwa muganga ukivuza hakiri kare utaragira za ngaruka bivuga ngo rero iyo sansibirizasiyo turabwira abantu ngo bamenye uburyo bitwara bakoresha agakingirizo cyangwa bifate ubundi ntibakinnyi baba bashakanye nyuma niba hari umuntu ubonye afite ikimenyetso akajya kwa muganga ariko ativuje wenyine akanavuza na mugenzi we kuko twabonye ko ari indwara yandura mu mibonano mpuzabitsina kandi ushobora kuba udafite ibimenyetso uri umugabo umugore wawe afite ibimenyetso rero akongera akayigutera kandi wivuje ni byiza rero kujya kwivuza na mugenzi wawe mukorana imibonano mpuzabitsina cyangwa niba ufite aba- bagenzi bawe benshi mukorana imibonano mpuzabitsina ukabajyana kwa muganga nabo bakabona imiti Mhm. Ye- ikibazo cya claude
Mhm. Eh, ikibazo cya korode ndumva nari nakivuzeho ariko biryoha bisubiyemo Mm, yabajije ko eh, ese niba umugore ashobora kwanduza umuga- mm.
umugabo eh, barimo bakora imibonano mpuzabitsina yego iyo umugore ayirwaye biroroshye ko ashobora kuyimwanduza akayanduza umugabo ariko icyo twavuze ni uko wenda ku mugabo bikunda kugaragara rimwe na rimwe ntibinagaragara hejuru bigaragara kuri ba- kuri bakeya Mm. Mu- ibimenyetso bigaragara kuri ku bagabo bakeya ni ukuvuga ngo rero birashoboka ni indwara yandura mu mibonano mpuzabitsina umugore ashobora kuyanduza umugabo nk'uko umugabo nawe ashobora kuyanduza umugore bivuze ko umugabo ashobora kuyanduza umugore mu gihe atagaragaza ibimenyetso noneho yayanduza umugore umugore ibimenyetso bikagaragara
yego rwose Mhm. Ye, reka twakire na Eh.
rishari kuri telefone rishari ikibazo Mhm.
cyawe
yego ziriya ikibazo mfite Mm.
ndashaka kumenya ukuntu iyi ndwara umuntu yoyirinda kabisa kuko ndumva n'ikibazo gihanze abantu bubatse
Mm. Ya- muganga yari amaze gusubiza alpha wari wabajije uburyo bwo kuyirinda ariko ubwo nashobora kugusubiriramo muri makeya twakwibutsa abatwumva ko mm, mwajya mukurikira ikiganiro kigitangira kugira ngo hatagira ibibacika cyangwa se bigatuma dusubiramo ibisubizo twatanze mbere ariko muganga makuza mwasubiza rishari mukamubwira muri makeya
yego murakoze ntacyo eh, twakomera kumusubiramo Mm.
uburyo bwo kwirinda iyo ndwara yandura mu mibonano mpuzabitsina ni nk'uburyo bwo kwirinda agakoko gatera sida hari kwifata hari eh, kudakina inyuma y'uwo mwashakanye niba umutiye inyuma ugakoresha agakingirizo igihe byarangiye wa- warwaye ugomba kujya kwa muganga bakakuvura ukanywa imiti iyo baguhaye n'inama ya muganga ukayi- ukayikurikiza kandi icyo gihe icyo nongeraho n'igihe unywa imiti ntugomba gukora imibonano mpuzabitsina n'undi kuko ushobora kongera kwiyangiza wifuza ikindi uka- ukanavuza uwo mwaryamanye cyangwa abo mwaryamanye nabo bakajya kwa muganga bakabaha imiti nubwo bataba bagaragaza ibimenyetso Mhm.
ndumva mu Ye.
buryo bwo kwirinda ari uko nguko kwirinda izo ndwara Mhm. ezekiel wowe uranyumva kuri telefone ezekiel hari ezekiel wifuza kubaza ikibazo ntabwo arimo kutwumva ariko twakire bigira imana uranyumva bigira imana bigira imana uranyumva
yego ndabumva Eh, ikibazo cyawe
ikibazo cy'uko umuntu ashobora kuyanduramo iyo bihuza kurangurura mpuzabitsina Mhm.
Mm, ntabwo cyumvise urabaza neza.
urabaza niba yandurira mu mibonano mpuzabitsina ntabwo twakumvise neza
iki u- ubundi buryo umuntu ashobora kuyandura Mhm.
iyo mibonano Eh, ubundi buryo umuntu ashobora kwanduriramo ye ahangaha ubwo nagira ngo nyine tugaruke kuri cya kibazo cy'umuntu wo muri kivu wavugaga ko bibaza niba baba bandurira telekomananze mu mazi Mu mazi.
abagore bogamo Mm.
niba bishoboka hanyuma ubwo muduhe muri make n'ubundi buryo abantu bashobora kwandura
yego murakoze cyane kuri icyo kibazo cyiza cyane ubundi telefone natwe ntabwo ah, nta handi hantu yandurira uretse ah, mu mibonano mpuzabitsina nubwo navuze wenda mu icyenda n'icyenda ku ijana ah, niho bashobora kwandura mu mu mirongo icyenda n'icyenda ku ijana barandura mu mibonano mpuzabitsina rimwe ku ijana bakabashobora kwandura ahandi hantu ariko ntigake cyane ni ukuvuga ngo bimwe bavuga mu mazi cyangwa um, ko umuntu ashobora gusangira n'undi cyo kwihanaguza nka esume eh, cyangwa akagira isuku nke Eh, ibyo ngibyo ntabwo biri kuri six homonasi ahubwo um, abantu ba- bitiranya ibimenyetso kubera ko ibimenyetso bya six homonasi usanga akenshi bigiye kuba ibimenyetso by'izindi ndwara zishobora kwandura muri ubwo buryo twavuga cyane cyane nka eh, nk'indwara twita wenda imivaginose bacteriyene Eh, sinzi uko nshobora kubyita mu kinyarwanda ni ni nk'uko ushobora gusanga mu myanya ndangagitsina y'abadamu ushobora gusanga afitemo eh, ikibazo cy'uko imyanya ndangagitsina afite ibimenyetso bimwe byo kubabara kwishimagura kwihagarika akababara byatewe n'iki n'agakoko kitwa ka- k'akabakiteri Eh, eh, kari aho ngaho ikindi ni icyo bita ni ni ni amashampinyo Eh, ni amashampinyo navuga ngo niki mu kinyarwanda twabyita nk'itara nkima abagore bafite ubundi bakunze kubigira cyangaba bafite aba mm, a- a- abantu bari ku miti bamaze igihe kirekire banywa imiti ishobora kugabanya eh, kugabanya uko umubiri ubwirinzi bw'umubiri abantu barwaye za diyabete bashobora kugira ikibazo nk'icyo ngicyo um, eh, cya- mu gifaransa bakita kandidoze cyangwa bakita kandidoze ibyo izo ndwara zigira ibimenyetso akenshi usanga zisangira ibimenyetso na silicomonasi noneho akenshi kubera ko um, kwa muganga ah, abaforomo bacu cyangwa um, abakora kwa muganga baba bakira abarwayi usanga akenshi eh, nta buryo bwo gupima bakoresha bya bintu twita asosiyosendromike cyangwa kuvura ibimenyetso usanga um, babyitiranya bakavuga bati urwaye silicomonasi rimwe na rimwe urwaye silicomonasi kubera ko akenshi bazi ko ari ikunda kuba aho ngaho ariko akenshi usanga ari izo ndwara zindi umuntu ashobora kwandura mu bundi buryo ah, ah, bikaba bafite ibimenyetso bimeze nk'ibya telefoni icyiza cyabyo icyiza cyabyo um, cy'ibyo ngibyo ni uko twebwe nka mu bihugu um, byacu ibihugu bya afurika cyangwa ibindi bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere ubundi eh, umuryango eh, w'abibumbye wita ku buzima uvuga ko abantu bagombye kuvurwa bakoresha ibimenyetso ukavura indwara nyinshi ibimenyetso ukavura indwara runaka indwara zihuza ibimenyetso ukazivurira bimwe ugatanga umuti ni ukuvuga ngo rero wa muntu wo muri kivu namumara impungenge ko ushobora gusanga niba ari amazi koko ashobora kuba atari sirikomonasi baba barwaye ahubwo bashobora kuba bafite indi izindi ndwara ndwara Mm, eh, zishobora kuba zakwandurira aho ngaho mu mazi mhm.
ariko atari sirikomonasi kuko sirikomonasi yo eh, hafi ijana ku ijana navuze mirongo icyenda n'icyenda ku ijana bandurira mu mibonano mpuzabitsina ni indwara yandura mu mibonano mpuzabitsina Mm. kandi hakaba hari uburyo nyine mushobora kubaha iyo miti ikomatanije ikavura izo ndwara zose zihuje ibimenyetso
yego rwose niko bigenda niko ah, abantu bacu ba- abavuzi bacu bavurira ku masantere de sante cyangwa ku maposte de sante baba bafite eh, tubaha za algoritme cyangwa uburyo bwo kuvura ku buryo umuntu aje afite ibimenyetso nk'ibyo ngibyo ah, tumuha imiti ikomatanyije yo kuvura ibyo- izo ndwara zikomatanyije zifite ibimenyetso nk'ibyo ngibyo Ibi- ibi- biba bihuye akenshi Eh, murakoze muganga makuza reka twakire na david eh, abaze ikibazo cye david uranyumva Eh, ikibazo cyawe ongera ijwi hanyuma ubaze ikibazo cyawe
Eh, nta kibazo nari mfite
vuga cyane kwari kubaza ikibazo nari mfite kwari kubaza ko kubera ku muntu w'umugabo idashoboka itanga ibimenyetso nagomba numve nk'amadurere dufate ukubabara yobyumva it- mu gihe itaramuha ibimenyetso Mhm. Eh, u- urakoze Mm.
nicyo kibazo ufite urakoze cyane david twakire na james abajije mu kubabara Eh, reka tubanze twakire na james dogita
yego murakoze
Jam- james eh, ikibazo cyawe
Nariyo ndaramukije umutumire Eh, arakumva hama yego Yego, ndamushimi- ndamushimiye cyane rwose ku nyigisho ariko araduha ku byerekeye n'iyo ndwara hama ikibazo jensi usanzwe ufise ni- ni ushaka kumubaza nti biboneka mu gihe kingana gute umuntu aba yayanduye hama ikindi kibazo ashaka kumubaza
yego iyo umuntu asanzwe arwaye iyo ndwara n'iyi yo kwitwara gute cyangwa n'izihe mpanuro yomuha zotuma anyaruka gukira n'ingoga hama ikindi kibazo usa n'ugomba kurangiriza ko mu- a- a- mu gihe nimba boba baragize nk'ikigwa kuri iyo ndwara babona yuko yica ku rugero rungana gute barabye n'igihe yatanguriye gushikira ko kuboneka mu bantu hama ibibazo byanjye ni ibyo murakoze urakoze james Ah, twakire na jean marie jean marie uranyumva
twebwe ndakumva Eh, ikibazo cyawe
Bo, ku- bivanye n'uko nta- ntakwigeze nkurikirana ibyo mwarimo kuko twe turi haga- turi ruguru mirongo icenda na gatanu ibice bibiri bidafata numva atakiye kintu bivuga kubera sinabyumvise Mm. Eh, ubwo noneho kurikira ibiri buvugwe mu kanya turimo kuganira ku ndwara ya trikomonasi n'indwara ifatira mu mibonano mpuzabitsina ubwo uraza gukurikira ibi- aho ikiganiro ki- kigeze nishimiye ko noneho ubashije kutwumva Eh, urakoze cyane jean marie Eh, muganga makuza reka ubwo noneho dusubize ibibazo bimaze kubazwa muhitemo icyo mutangiriraho
yego reka dutangire ku cya david wakibagiye imbere Mm, Eh, yavugaga ku byerekeranye no kubabara mm, ntekereza ko kubabara kuru kwinshi eh, mu bimwe mu bimenyetso bishobora kugaragara igihe umuntu afite ziriya ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina iriya ndwara ya sirikomonase navuze ko ushobora kubabara wihagarika Eh, mvuga ko umuntu ashobora ah, kubabara ku buryo yumva ashaka kwishimagura mu myanya indangagitsina ikindi wenda twakongeraho ni ukubabara umuntu akora imibonano mpuzabitsina kubabara umuntu akora imibonano mpuzabitsina eh, eh, icyo- ibyo ni ibimenyetso bishobora kugaragara byo kubabara ko ku- ku- kuri ziriya ndwara zandura mu mibonano ziriya ndwara iriya ndwara ya sirikomonasi mhm.
Eh, ndumva ikibazo cya david cyari icyo keretse niba hari uburyo ntacyumvise neza sinacyumvise neza ariko natekerezaga ko yavugaga uburyo bwo kubabara hari Mm.
niba ari kimwe mu bimenyetso eh, mhm.
byo- bishobora kugaragara mu mu- mu- mu- mu- mu gihe umuntu afite iyo ndwara ya sirikomonasi Eh, hanyuma naho james hanyuma eh, ku bibazo bya james yabaje ibibazo bitatu yabaje ikibazo cya mbere ibimenyetso bigaragara nyuma y'igihe kingana iki nyuma y'igisubizo mwari cy'abantu mwagisubiza.
hagati y'iminsi- hagati y'iminsi itanu n'iminsi makumyabiri n'umunani twavuze ko kuwe ubundi riryoha risubiyemo Eh, ibimenyetso bigaragara hagati y'iminsi itanu n'iminsi makumyabiri n'umunani Mhm.
ikindi yabajije yavuze ngo urwaye yakwitwara se Eh, nacyo numva impanuro.
nagisubijeho.
Mhm.
Eh, ariko ntacyo turagisubiramo niba urwaye kujya kwa muganga ukibona ibimenyetso hakiri kare kuko ah, ah, mu gihe ukererewe ah, uba uri kongera ibyago byo kuba ushobora kugira ibibazo bimwe na bimwe twavuze eh, nk'ubu uri umugore ukaba utagiye kwivuza ah, ubu- uba uri kongera eh, ingorane zo kuba wenda ushobora kubyara nabi cyangwa ah, ukabyara umwana udafite cyangwa ukabyara utarageza igihe cyangwa um, ukaba ushobora rimwe na rimwe kuba uh, wavanamo inda rimwe na rimwe Eh, ikindi um, eh, iyo utivuje hakiri kare uba uri kongera amahirwe cyangwa ibyago byo kuba ushobora kwandura agakoko gatera sida nabyo Eh, ni ukuvuga ngo ni byiza ko wivuza hakiri kare ikindi ni uyivuje ni byiza ko uvuza n'umuntu mukorana imibonano mpuzabitsina Eh, ikindi navuzeho um, ni uko um, iyo urwaye urimo wivuza ni byiza gukora imibonano mpuzabitsina Eh, ni byiza ko waba wifashe gukora imibonano mpuzabitsina cyangwa waba unayikoze ukaba ushobora gukoresha agakingirizo kuko ushobora kubivuza uri kongera um, kwandura eh, izindi ndwara indwara cyangwa iyo ndwara ya sikomonasi n'izindi cyangwa izindi zishobora kuba eh, zaba zishamikiye hose yaba imibonano mpuzabitsina icyo numva ari ikibazo cya kabiri yari yabajije ku kibazo gatatu eh, yavugaga ibyerekeranye n'imibare eh, kuri iki gihe eh, yumva ntangira nkora introduction um, nari navuze ku byerekeranye n'iyo mibare eh, ku isi ko dufite hafi miliyoni ijana na mirongo irindwi buri mwaka y'abantu baba barwaye iyo ndwara ya sikomonasi mu bantu bagera kuri miliyoni magana atanu basize abantu mpuzabitsina nababwiye mu rwanda ko ikigo cy'ubushakashatsi ikigo cy'ubushakashatsi cyitwa statistique gifatanyije na ikigo cy'igihugu cy'ubuzima na minisiteri y'ubuzima bakora ubushakashatsi ku mibereho y'abantu ku buzima bw'abaturage buri myaka itanu ubuherutse gukorwa bwakozwe muri bibiri na cumi na gatanu bukaba bwaragaragaje ko indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina muri rusange abantu bagiye bagaragara bafite indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina ari bagera ku umunani ku ijana umunani ku ijana muri bibiri na cumi na gatanu bafite indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina umunani ku ijana muri izo rero indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina twabonye ko mu kigereranyo dufite tuvana ubu abantu baza kwivuza kwa muganga hejuru ya kimwe cya kabiri cy'abo bantu kimwe cya kabiri cy'abo bantu baba bafite indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina baba bafite ibimenyetso bisa na bya bindi bya psikomonasi
reka twibutse abatwumva ko ndumva iyo mibare irahagije icyangombwa burya ni kumenya ko iyo ndwara inavurwa kandi abantu bakagomba kwivuriza igihe kugira ngo itabasigamo n'izo ngaruka mumaze kudusobanurira ngira ngo twibutse abatwumva ko yari radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali no kuri fm mirongo ine n'umunani n'ibice bitatu naho mu burundi mukatwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda no kuri fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mushobora kandi no kutugeraho mukoresheje imeri yacu ni radiyo yacu arobaze jemeri akadomo komu turi no kuri facebook ijambo ni radiyo yacu umwe mu banywanyi b'ijwi ry'amerika rero wari umaze kuduhamagara mu kanya ariko akaba atabashije gukurikira ikiganiro neza ngo kubera ko tutumvikana jean marie nagira ngo nibutse nyine abatwumva abakunzi b'ijwi ry'amerika ko hashize iminsi umurongo wa fm w'ijwi ry'amerika utumvikana neza mu ntara zinyuranye z'uburundi icyo kibazo kandi tukabamenyesha ko tukizi turimo kugerageza kugikemura tubasabye gukomeza kutwihanganira kuba twumva rero kuba mutatwumva ni ikibazo gikomeye natwe kiratubangamiye hagati aha twabasaba kuba mutwumvira ku mirongo migufi y'ijwi ry'amerika hakaba ariyo mwakurikiraho ibiganiro byacu bya buri munsi ubwo abatwumva muri uyu mwanya mudutangire ubwo butumwa ngira ngo nsubire ku murongo wa telefone twakire na leonidasi ikibazo cyawe leonidasi
ndabumva cyane uratwumva ni byiza cyane ikibazo cyawe
yewe ni umuntu nkunda ijya amerika cyane ni byiza ni byiza
ariko no kuri radiyo uyu munsi nakurikiranye ku iradiyo nahise umurongo nawe ubuze wawubuze
ngo nahise umurongo ku iradiyo bijyana na mtn kandi nyine nshakisha kubera amazina bizabatore n'umunsi n'umwe icyo gusa nicyo kinejeje naho kiba kigwa muri munsi nagitegereye ngo menye ikitekerezo murataha
birababaje ni ikiganiro tuganiraho ni ku byerekeranye n'ubuzima turimo kuvuga ku ndwara ya trikomonasi birababaje rero kuba utabasha kutwumva ariko nk'uko nari maze kubivuga mu kanya ubu turakomeza kugenda dushakisha igisubizo kuri icyo kibazo cyanyu natwe biratubabaje kuba mutatwumva tugushimiye kandi kuba ukurikira radiyo ijwi ry'amerika ni ukuvuga ijwi rya amerika ndagenzuriza gatanu kuri gatanu nta n'iminota n'imwe nta ndi ku ijwi rya amerika ariko nari narababuze ubu ubu n'uyu munsi watubuze
rero uyu munsi nababuze ku iradiyo sinzi reka nshakike cyane Mm, hashize igihe kingana iki
yaje n'iminota n'itanu ndabarondera Eh, wenda ndavuga hashize igihe kingana iki utatwumva
yewe haje n'iminsi ibiri ntabungurira Mm. Ura- uherereye ahagana hehe mu burundi
yewe ni mu turembo muri komine bisonga Mhm. ye ube wihanganye ubwo ikibazo twizere ko kizakemuka ndagushimiye cyane leonidas
nawe ndabashimiye kuba mumpaye umurongo kweri nawe ndabikeneye cyane Eh, reka twakire na leopold
yego murakoze Eh, ikibazo cyawe nagomba gushikiriza ikibazo nagomba gushikiriza ibi ba- union europeyeni ivuga ngo izohava ifatira ibihano ku bijanye n'igisirikare mu burundi Eh, u- Rero tubabarire nibaza yuko utu- utubabarire ntabwo ubu turi mu kiganiro kijyana na politiki hari umunsi tuganira kuri politiki uyu munsi turimo kuganira ku byerekeranye n'ubuzima Eh, utwihanganire buriya icyo kibazo ubwo tuzakigarukaho Eh, urakoze cyane Eh, eh, frederic uranyumva fredi kuri telefone Eh, reka none reka mu gihe dutegereje ko fredi afata telefone mu kanya bambwiraga ko ahari none ntabwo Eh, fredi uranyumva
ndakumva Eh, baza ikibazo cyawe
Eh, ikibazo nari mfite cyane Mm,
Eh, jendu nahoze nanjye nkora akazi ko mu nzu mhm.
ariko nahisemo kwandika igitabo nise eh, domestique y'ukazi ni burundi ndacyandika mu cyongereza maze kucyandika mu cyongereza mbese ndaronka ushobora ku- ku- kumfasha guha igitabo nagisohora Mhm. Fred nawe ndumva iki ki- ikiganiro ni ikiganiro ah, cyatambutse aho twaganiraga ku byerekeranye n'abakozi bo mu rugo uyu ubu ngubu turi mu kiganiro cy'ubuzima ubwo dushobora Mhm.
kuzongera tuka- tukabigarukaho u- tuzaguhamagara hanyuma tuganire kuri icyo gitabo cyawe urakoze cyane ok Mm.
sawa merci beaucoup Eh, Yego.
muganga jean damascene makuza nagira ngo mugaruke gatoya ku bijyana n'ibimenyetso by'iriya ndwara ya tiricomonanse mu gihe tugitegereje ah, ku murongo wa telefone abakunzi b'ijwi ry'amerika Eh, mutubwire aho iyo ndwara itandukaniye n'umutezi ah, muri cya kibazo cya mm, wa mukunzi w'ijwi ry'amerika uba muri kivu
yego ibyo bintu birakoze Eh, ku byerekeranye n'ibimenyetso eh, itandukaniro ry'iyi ndwara ya silicomonase n'indwara y'umutezi usanga akenshi ibimenyetso bigiye kumera kimwe Eh, ariyo mpamvu nababwiye ngo rimwe na rimwe usanga abantu bashobora kwandura izo ndwara ugasanga bafite eh, ibimenyetso bimwe usanga bavuga ko ari silicomonase cyangwa ugasanga rimwe na rimwe bashobora kuba bati ni umutezi kandi ashobora kuba afite silicomonase cyangwa umutezi cyangwa akaba afite za ndwara zindi zimwe twavuze zirimo za kandidoze Ah, ku itandukaniro ry'ibimenyetso rero nubwo bigiye kumera kimwe ariko hariho bigenda bitandukanira Um, navuze ko umuntu ufite um, iyi ndwara iyo ndwara ya trichomonase ashobora ah, kwihagarika ku- kubabara igihe yihagarika Eh, akenshi ku muntu ufite umutezi iyo yi- iyo- iyo yihagarika ntabwo ababara nk'uko umuntu ufite trichomonase ashobora kwihagarika akababara ikindi umuntu ufite umutezi yihagarika buri kanya ariko kuri trichomonasi bo ntabwo ari buri kanya nubwo yihagarika akabara ariko si buri kanya Eh, ikindi kwishimagura cyane cyane mu myanya ndangagitsina kwishimagura biboneka cyane cyane kuri trichomonasi ariko um, ku mutezi kwishimagura ntibibaho cyane abafite ibimenyetso bindi Mhm.
ariko kwishimagura ntibibaho cyane Um, ikindi kubabara mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina bigaragara cyane cyane iyo umuntu afite sirikomonasi kurusha uko byagaragara ku muntu ufite umutezi Eh, Hanyuma- noneho um, uko i- i- uruzi ruva mu myanya ndangagitsina ruba rusa biratandukanye uwo mitezi usanga uruzi ruva mu myanya ndangagitsina rusa n'aho ari amatira mu gihe kandi asa n'aho arenduka mu gihe muri sirikomonasi usanga ari rwa ruzi ntabwo rurenduka cyane ariko usanga ari uruzi rugiye kuba ah, i- icyatsi kigiye kuba umuhondo akenshi n'aho ibimenyetso akenshi usanga bitandukanira aho ubundi bigiye kumera kimwe Mhm.
Ariko ku buryo bisaba kugira ngo ube wihugurikiwemo Mm.
ube warabihuguriwemo uri umuganga kugira ngo bitandukanye uvuge uti umuntu afite umutezi uyu nguyu ashobora kuba afite sirikomonasi Aha. hanyuma se uko kwihagarika kwihagarika kenshi umuntu yabitandukanya gute n'igihe umuntu afite indwara ya diyabete
yego eh, niyo mpamvu biba byiza iyo umuntu agiye kwa muganga aho eh, umuntu ashobora kwihagarika eh, akihagarika buri kanya ariko akaba afite n'ibindi bimenyetso ni ukuvuga ngo indwara imwe ntabwo tuvuga ngo ni ikimenyetso kinini
Mhm.
ushobora kuba ufite indwara ebyiri ariko zikaba zifite ibimenyetso ah, bihuriranye Mm.
kuri diyabete nabwo ushobora gusanga umuntu afite diyabete ariko akaba yihagarika buri kanya Mhm.
kuri uko kwihagarika buri kanya hakaba hariho n'ibindi bimenyetso Mm.
ni ukuvuga ngo kwa muganga iyo tureba ibimenyetso ntabwo tureba ikimenyetso kimwe tureba ibimenyetso byinshi diyabete turareba umuntu arihagarika buri kanya umuntu aragira inyota ah, umuntu eh, arajya kwiyabera nta nubwo ababara kenshi kuko ibyo bihagarika akaba- akaba- kwihagarika akababara hanyuma tukareba n'ibindi bizani twaba twakora ibizamini tukavuga tuti uyu muntu afite eh, diyabete mu gihe kuri pirikomorasi ho turareba ibyo bimenyetso birahari arihagarika buri kanya ariko turareba n'ibindi bimenyetso Akaba yanababara.
amaguru ese arababara mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina arababara si rimwe na rimwe yihagarika afite se rwa ruzi kugira urwo ruzi rero ah, ndumva cyane cyane ari byo bitandukanye kuba dushobora kuba twatandukanya ah, ibimenyetso bi- bya diyabete n'ibimenyetso bya psikomonasi ariko tukongeraho ko kuri diyabete tukongeraho kugira inyota nyinshi ah, no kuba dushobora kubona ibindi bimenyetso bishobora guherekeza diyabete Eh, ubwo rero ngo ikimenyetso kimwe ntitwavuga ngo ntabwo gihagije kijyanye n'indwara Eh.
Eh, ntabwo gihagije kugira ngo bibe bavuga ngo umuntu afite indwara runaka Eh, eri kuri telefone uranyumva
ndabumva cyane rege mwiriwe mwiriwe neza ikibazo cyawe
ego eh, ikibazo nshaka kubaza ni umutumire ni musanze iyo ndwara i- iryo zina ni nk'i- nka- nk'aha iwacu mu burundi ntiturimenyereye sinagomba kugira ngo siniko yoba ari nka nka nka- nka buru- eh, iyo hari abita agashangaza buru- eh, ino Mhm, eh, aha rero uri bo tugoye eri kugira ngo tugusobanurire uko bayita mu kirundi u- u- ugereranye n'ibimenyetso hanyuma urebe iyo byaba bihuje
ego hanyuma eh, aratu- amu- aratubwiye ko isa n'iyi- n'iyifitaniye ibimenyetso nka na diyabete ntabwo make ndamwumva ibyo byose kari umushakashatsi ku- kuri ibyo bintu hashobora kuba iyo ba n'ifite igisobanuro kimuri igisobanuzo nagomba kubaza hari baravuga ko umuntu afite indwara ya diyabete nk'iyo ay- ayimaranye igihe kinini ya- niyo yubatse eh, bi- bi- bi- ibintu byo kurondoka bitamworohera neza yogera eh, nk'isiguro yoshobora kumpa ko kuri icyo kibazo cyane ku kihe se? ku cya diyabete se Ya- ubu- iyo ndwara ni tirikomonasi yavugaga i- mu byo yavugaga ni ikimenyetso cyo ku- kwituma kenshi namubazaga ko cyaba gi- aho umuntu yabitandukanyiriza n'ibya- ni- n'indwara ya diyabete na tirikomonasi ariko yabisobanuye avuga ko bi- bitandukanye hari kubabara hari ukugira eh, uruzi ruba ruturuka mu gitsina n'ibintu nk'ibyo
ego ariko n'icyo kibazo cy'uko iyo iyo umuntu afite diyabete i- irondoka ri- ri- rijyanye n'amagara be- bita- bidakunda koroha ngo bi- bikunda guteba haba hari hari abantu benshi bagifite ko ingorane twari kumwe sinzi ko yogira icyo akidushyikirije ko murakoze Eh, urakoze eri ni imwe mu icyo uvuze ni kimwe mu ngaruka zo kugira indwara ya diyabete ubwo nituza kubona akanya ubwo muganga ashobora kuza kugira icyo yanyunganiraho reka tubanze twakire na eric ku murongo wa telefone ko n'igihe dusigaje ni gitoya eric uranyumva murakoze cyane Mm, urakoze eric ikibazo cyawe eric turi kumwe reka twakire reka twakire james muri aka kanya mbere y'uko eric aboneka james uranyumva eric ku murongo wa telefone
oya muri kumwe na jemu james baza ikibazo cyawe noneho
ikibazo cyanjye nagomba kwemereza muganga Mm.
yavuze yuko mu bimenyetso bimwe bimwe by'iyo ndwara tubikominante Mm.
harimo ubwo umuntu yihagarika Mhm.
nagomba kumubaza ko hari aho bishika umuntu agomba kuguma yihagarika kandi akanye kikaba kiri mu kimenyetso kimwe cy'iyo ndwara hakanye uravuga kwi- kwituma kenshi igihe hakanye gusa hakonje akaba ari cyo Hakonje.
akaba ari cyo gihe wumva ushaka umuntu ashaka- yumva ashaka kwituma kenshi
oya apana ku mwanda muto Umwa- eh, ndabyumva
Eh, akanye nk'umuntu agomba agomba kubishaka nagomba kubaza muganga yuko cyo cyo yaba ari iki- i- indwara
eh Ah, biza wa- wanyoye amazi menshi cyangwa ari uko hakanye gusa An- cyangwa abuzi bafite icyo kibazo
kenshi na kenshi birakunda gushika iyo hakanye Asa-
Eh, reka tubaze muganga tubwire isano byaba bifitanye Eh, yego barakoze icyo kibazo ni cyiza cyane njye mutabajije Eh, icyo eh, ntabwo ari indwara ntekereza ko atari indwara ni ubuzima bw'umuntu bufite uburyo um, u- u- umubiri w'umuntu ushobora um, kuba eh, warwanya ubukonje bukabije cyangwa ushobora kurwanya ubushyuhe bukabije ubwo ni ukuvuga ngo igihe umuntu hakonje kubera ko umubiri uba ukora cyane ushobora kuvanamo imyanda umuntu ashobora kuba afite mu mubiri we ubu rero ni muri urwo rwego umuntu ashobora kwihagarika buri kanya cyangwa akihagarika kenshi kubera ko wakonje kubera ko umubiri w'umuntu urimo urakora cyane ugashaka kurimena imyanda ishobora kuba iri mu mubiri we muri iyo myanda rero haba harimo n'inkari iyo rero ntabwo ari ikimenyetso twavuga ko ari ikimenyetso cy'indwara yanduye amara mpuzabitsina nk'uko twabivuze ko eh, ikimenyetso kimwe utavuga ko um, ari ikimenyetso cy'indwara runaka kuko ushobora kuba ufite ibimenyetso byinshi eh, Muganga, ahubwo ndumva byaba ari byiza.
umuntu uwo ari we wese yaba abifite yego ndakumva ndumva byaba ari byiza ahubwo kwituma kenshi kugira ngo n'imyanda yaba iri mu mubiri ivemo
yego byaba ari byiza ariko umubiri uba warateganyije igihe ariko iyo uh, hakonje ni Mm.
ukuvuga ngo umubiri urakora cyane Mm.
ushobora kuba wakora cyane kuruta uko waba usanzwe ukora ubu rero ntabwo wawukora usanga umubiri ukora uko utari usanzwe ukora kugira ngo werimine imyanda ahubwo uti- uti- utihagarika byo biba ari ikibazo utihagarika biba ari ikibazo noneho iyo hiyongeyeho kwihagarika cyane kwihagarika cyane ureba impamvu impamvu itera ni iyihe ni ukubera ko hakonje kubera ko umubiri wawe uri gukora cyane Mhm.
inkari zivamo ni izisanzwe ni nk'izo ushobora kwihagarika umuntu uri mu biri uretse ko buri- buri- ubikora buri kanya cyangwa ubikora kenshi cyane kubera ko umubiri ukora cyane ariko ntabwo byaba byatera umuntu impungenge ngo agombe kujya kwa muganga iyo abonye ko biba icyo gihe hakonje akumva agomba kujyayo kenshi
Eh, oya ntabwo byatuma umuntu ajya kwa muganga kereka ari ibintu bibaho eh, ari uko wakonje ariko n'igihe hanashushe ugasanga arabifite ibyo bimenyetso Mm.
ubwo yajya kwa muganga ikindi kandi akaba afite n'ibindi bimenyetso biba bitandukanye n'ibyo ngibyo Mhm. Eh, du- dufite na edi kuri telefone ikibazo cyawe edi ubanza tumubuze kuri telefone edi eh, yari afite ikibazo yifuza kubaza reka eh, dukomeze noneho tuvugana na muganga Um, ndumva nko mu- igihe gisigaye ni gitoya ariko mushobora nko gutanga nk'inama muri rusange kugi- ku buryo abantu bashobora kwifata bashobora kurushaho kwirinda iyi ndwara ya tiricomonasi
yego murakoze cyane rero um, uh, mu gusaba iyo nama ku bantu batumva eh, cyangwa n'abatatumva wenda bakaba abandi bawutumva bakaba bashobora kubagira inama twabonye ko um, indwara ya silicomonasi ni indwara yandura mu mibonano mpuzabitsina kandi ikaba iri muri zimwe ziganje cyane muri izo ndwara zandura mu mibonano mpuzabitsina kuko uh, nko mu rwanda twabonye ko kimwe cya kabiri cy'indwara zandura mu mibonano mpuzabitsina ari iriya ndwara ya silicomonasi igaragara Um, cya- noneho no ku isi twabonye ko hari kimwe cya gatatu cy'abantu bafite indwara zandura mu mibonano mpuzabitsina bafite silicomonasi iyo silicomonasi umva rero kwirinda ni byiza Ah, ni byiza kwirinda cyane cyane ko twabonye n'ingaruka zayo Ah, ingaruka zayo ko umuntu ashobora ku rimwe na rimwe hari igihe ushobora kutabyara cyangwa wabyara ukabyara ah, igihe kitateganya ukabyara umwana udashitse ari ku biro cyangwa utarageza igihe Eh, rimwe na rimwe eh, umwana akaba ashobora kugira ibibazo cyangwa umubyeyi umubyara akaba ashobora kugira ibibazo ikindi bikaba byoroshye cyane ko umuntu ashobora kwandura agakoko gatera sida afite iyo ndwara cyangwa ku- kuyanduye afite iyo ndwara ya sirikomona akaba afite n'agakoko gatera sida kuyanduza biroroshye cyane ni byiza rero ko abantu birinda um, birinda bakifata abashoboye kwifata abashoboye kwifata bagakoresha agakingirizo waba warwaye ukajya kwa muganga Ah, ugafata imiti muganga yaguhaye ukayifatira igihe kandi ukayifata uko yakabaye Eh, eh, ukanavuza n'umuntu mwakoranye imibonano mpuzabitsina cyangwa abo mwakoranye imibonano mpuzabitsina bose ni byiza rero ko abantu bumva iyo mesaje eh, buri muntu akayigira iye akayiha na bagenzi be kuko turugarije turugarije cyane benshi bazi ko indwara zandura mu mibonano mpuzabitsina zitakibaho um, ku isi zishobora kuba zarakize ahubwo niho zigenda zigaragara cyane cyane n'iri terambere tugenda tujyamo usanga abana kenshi bashaka urubyiruko cyangwa abantu bakuru bashaka kwidekoza ugasanga barimo barakora imibonano mpuzabitsina bakabikora uko bishakiye eh, ntibatekereze ko hari ingaruka zishobora Ye.
kubaho nk'izo ndwara zishobora kuzabatera izindi ngaruka Eh, ni ubutumwa bwiza mutanze n'ibisobanuro byose mwahaye abakunzi b'ijwi rya amerika ndabashimiye cyane muganga makuza jean damascene ashinzwe kurwanya indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima mu rwanda mwakoze cyane kudutega amatwi mugire ibihe byiza